mbahaye ikaze ku ijwi ry'amerika mu kiganiro muri sanga uyu munsi ni agasaro kaburaga igice cya kabiri muri kumwe na venuste nshimiyimana mu kiganiro cy'uyu munsi agasaro kaburaga dukomeje gahunda yo gutanga umuganda mu gufasha imiryango y'abanyarwanda kubona ababo baburanye ku buryo byahungabanije abavukanyi n'imiryango yose turabafasha kumenya uko abana bavanwaga mu rwanda bagahabwa ababyeyi babarera mu bubirigi ni mu rwego rw'abana dushakisha bamaze imyaka irenga mirongo itatu bahageze abenshi mu bana bakuwe mu rwanda mu myaka ya za mirongo cyenda nk'uko twabivuze ubushize babifashijwemo n'umubirigi nyakwigendera george serisha ni sekomuse yashinze rezefetrine kuko hagombaga kuba inisititusiyo mu gihugu sete rezefetrine rero marie aimable umurerwa wari ushinzwe imibereho myiza muri iryo shyirahamwe les eritrine ni umutumire wacu nyuma y'ikiganiro twahitishije ku cyumweru gishize abacyumvise badusabye kubafasha kubona abana babo baburanye rwose turi aho ngaho batubwiye ko ari muri belgique bamujyana niyo mpamvu nakomeje numva ko n'ubundi yaba mu bubiligi birakomeza byishyiramo mu mutwe na n'uyu munsi mbese agasaro kabo rwose ni ya
anaclet hitayezu waburanye n'umwana yareraga wagiye mu birigi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ibiri hari n'abandi bana baburiwe irengero mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine ababyeyi babo ntibaracika intege nabo bitabaje ijwi ry'amerika abana mu by'ukuri jenoside igihe yabaye ntari mu rwanda nari imaze icyumweru n'iminsi nk'itatu nje mu bubirigi ubwo rero kubera ko hari ibiruhuko bya pasika abana nabohereje mu mayaga muri komine ntyazo hari santire do sante musaza wanjye theodore mutabazi yakoragamo twari twasezeranye ko ibiruhuko nibirangira ko njye nashakaga kumara ukwezi mu bubirigi azafata konje akabajyana i kigali bagasubira mu ishuri ntabwo rero jenoside yabaye turi kumwe mu by'ukuri baheruka mbere yayo beatrice mukamurindwa umaze imyaka makumyabiri n'irindwi ashakisha abana be mu mpera z'iki kiganiro ndabasaba kuza kumfasha kwakira uwitwa marceline kamunazi tumaze amezi hafi atatu dushakisha umaze imyaka makumyabiri n'icyenda atandukanye n'ababyeyi be dore ubutumwa yampaye ngo nzabumuhere ababyeyi be uzabamburiye ko mbakunda cyane kandi ko nifuza cyane kumenyana nabo nkababona bose nkamenya aho nkomoka uzababwire ko mfite ishema ryo kuba umwe kuba umwe mu bana b'uwo muryango Je suis fière et honorée de faire partie de cette famille.
agasaro kaburaga ni ikiganiro gishamikiye kuri muri isanga ku ijwi ry'amerika
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mukomeje kumva ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ni agasaro kaburaga kubatangiye mudukurikira mu kiganiro cy'ubushize ndetse namwe mutangiye kudukurikira uyu munsi twibukiranye turimo gusubiza ubutumwa bw'uwitwa thierry hitimana na festo gatarabibwa batwandikiye bari mu rwanda banditse badusaba ko twabafasha gushaka lucy ingabire ni mushiki wa thierry hitimana imana na marceline kamunazi umukobwa wa festo gatarabibwa mwarabyumvishe mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize aba bashakisha abana bose bavuze ko abana bahawe uwari ushinzwe imibereho myiza y'abana muri home de la vierge de pauvre i gatagara marie aimable umurerwa mu bushakashatsi ijwi ry'amerika ryakoze twasanze hariho y'ishyirahamwe ryitwa les eritrines ryari rifite icyicaro i Kibungo hakaba les eritrines sake ryigeze no kugira amashami muri Zaire rikorera i Cyangugu ryitwa les eritrines Rusizi ndetse no mu Burundi rikitwa les eritrines muha ariko nk'uko nabibabwiye turibanda ku rwanda iryo shyirahamwe ryashinzwe n'umubirigi witwaga george serishe marie aimable umurerwa yarigezemo ate dore uko yabinsobanuriye george serishe nari isanzwe muzi yari umugabo nsanzwe nzi mu bubirigi ino ashaka abana afite l'envie ou le besoin d'aider abana bamugaye amaboko yashakaga abana bafite ubumuga ku maboko kugira ngo abafashe parce que n'umugore we niko ameze akabona ko ari abantu bafite beaucoup de problème bafite ibibazo byinshi nuko byatangiye tuti igatagara ntabwo baba biyokipa amaboko biyokipa abantu bafite amaguru kimwe nk'uko nk'abari bafite handikape mentari bajyaga za ririma ariko ab'amaboko nta hantu bari bari bora avuga ati iyi ni dosiye cy'imeteresi pasiko igihe je suis concerné c'est que ça
none se george serisi mwamufashaga mute kugira ngo ashobore kubona abo bana bamugaye amaboko hirya no hino mu gihugu nuko abenshi bazaga nk'igatagara baje gushaka ede uri igatagara nta bushobozi baba bafite bwo kubaha apariyaje cyangwa kubituka otomo kubera nari umusosiyeri dosiye zose zanyuraga imbere ababyeyi banyuraga imbere dore igihe nashoboraga kumenya uyu mugayaha uyu mugayaha ntabibona nkababaza rero nkababaza ababyeyi cyangwa abaperesantaserisi nkabwira hari ibi n'ibi ibi n'ibi n'ibi bishoboka mumeze mute situ bakemera serisi akavuga ati ngewe nzabajyana nzabashakira kwiga bose bavugaga ko bagomba kwiga dayeri baziga iyo bamara kwiga bagire rero dizwita akarere dizwita umwana afite uburenganzira bwose bwo gushaka la famiye biyologike cyangwa se ntabashake murabyemeye cyangwa ntimubyemeye vuba yaveni irindi ngiye kubyita itegeko rye ntabwo nize duruwa ni uko umubyeyi atari afite uburenganzira bwo kwenterivona da la famiye adoputive keretse la famiye adoputive imusabye kubikora jusika dizwita majeur laje majeur umwana yari afite ubwo burenganzira n'ababyeyi bari bafite uburenganzira bwo kumubwira ibi n'ibi n'ibi ese dans sens rako ariho nk'ababyeyi abana batangiye adoresansi nibwo kenshi batangira kwibaza ndi hehe ndi hehe ababyeyi benshi batangiye icyo gihe bagashakisha ababyeyi babo bwite kwa ariko icyo gihe u rwanda rwari igihugu gifite amategeko rugenderaho cyane cyane amategeko arengera abana ni ikihe kigo uwo mubirigi george serisi yakoreragamo ndashaka kuvuga cadre legale ni ikihe kintu cyemewe n'amategeko yakoreragamo kimufasha gufata abana b'u rwanda akabajyana kubareresha mu bubirigi byagombaga guhera kuri baze la baze c'était la commune muri komine bakareba iyo situwasiyo bamara kubyakita juvediri se akite sinzi amaterima bagomba gukoresha bakajya muri minisiteri jenise purike minisiteri n'abari interiyeri n'abari jenise purike aho ngaho medi nkeka ko yabimenya purisike muwa bagatanga dosiye hakaba za nkete hakaba tututututu ibyo by'amategeko nzabibaza mediatrice niwe namuha nzakomeza kuganira nawe ariko muri aka kanya ndagira ngo umbwire george serise yari afite uwuhe muryango umwemerera gufata abo bana ni sekomuse yashinze rezeritrine kuko hagombaga kuba inisititusiyo mu gihugu sete rezeritrine rero rezeritrine yari ifite icyicaro mu bubirigi no mu rwanda yari ifite icyicaro purito mu rwanda mu bubirigi yakoranaga na sos manuel je pense ko yitwa yitwaga ibyo ndabishimye ubwo rero kugira ngo ashinge rezeritrine yarabitabaje nawe ujyamo uba umwe mu banyamuryango nibyo witutafe urakoze birumvikanye wari umunyamuryango w'icyo kigo lezeritrine cyajyanaga abana mu bubirigi kubashakira ababyeyi babarera banambwiye kandi ko ari umusosiyale igatagara ariko se muri icyo kigo lezeritrine ho wakoraga iki wari ushinzwe iki nari umusosiyale wabo sitadiri ko n'igihe warebaga la situwasiyo de la famiye niba hariho abana babaga bafite uko bariho umwana yaragiye mu ishuri umwana afite uko abaho mu rugo nta mpamvu n'imwe wamuvana wamudera sina mu rugo hakabaho abandi rero badafite epfo na ruguru ariko hariho nk'abana benshi bari benshi cyane b'utuboko cyangwa b'izindi handikape ntazi ariko bafite ababyeyi ikisanokipe aho ngaho ntabwo wamufata ntiwamudera sina
dufate urugero rwa kamunazi Marceline tumaze iminsi dushakisha niba waragiye iwabo wahereye kuki kugira ngo wemeze ko agomba kuvanwa mu muryango we agahabwa abandi babyeyi bamurera
aho niho ndi kukubwira nti ifoke mesuvune hoviyena ntabwo ubyibuka umubyeyi bamaze kumenya ko hari icyo ngicyo njye cyangwa wenda ndi kuri biro umuntu akazi njyewe je parle de l'association kubera ko gatagara idafite indi solution iyo nagira mfate nkande mbese ra marcelina simwibuka cyane nafata marcelina nkande ni uwo mwana ni uwo mwana wari umugaye gusa ntabwo nibuka neza nyine ngo byagenze gutya donc we ari mu baje association imaze gukura dayeri donc je saurais pas trop dire mais l'essentiel ni uko umubyeyi ubiye yabaga yabimenye par les autres ubiye yaje kuri sosiyale gushaka imfashanyo ubiye yagize gute ngiye nkabimenya nabimenye rero duseze meza enquête moi et je voyais les parents c'est une réalité tukareba igishoboka bamara kubona bati nibyo umwana yaza cyangwa cyangwa nitubishaka cyangwa nitugira gute ok iyo yabyemeye rero ifare absolument ya la commune bakajya kuri komine situ komine na komine igakora nkete zayo ubu buzima bw'uwo mwana mu rugo komine ikazakita we birashoboka yamara kuba agite icyo gipapuro cya komine bakakijyana muri minisiteri ndibaza ko ari minisiteri do l'interieur ça je sais vraiment plus sûr ibyo byose byaba bimaze kurangira abana bakademenaja do chez eux bakajya muri eritrine bamara kugera muri eritirine serisi agatangira na osos emmanuel ngiye kwita ndumva ariko yitwaga eos emmanuel ikavuga uti nge mfite famiye cyangwa sinzifite babona famiye zizabadogota icyo gihe nibwo abana bagendaga niyo mpamvu hariho abasigaraga igihe kirekire pasiko nta bafamiye bari bafite voilà c'est que ça ariko dosiye zose kugira ngo bave mu rwanda dosiye y'ino ahangaha yagomba kuba deja akite ino mu bubirigi kwa ndumva ari uko byagendaga hari imiryango waba waragiye gusura umbabarire ndabikubaza kubera ko ari nyakugendera ariko hari imiryango waba waragiye gusura uri kumwe n'umufasha wawe
bisoma niyo mpamvu mubwiye ndumva ntibuka neza ahantu naba naragiye mu rugo kereka ku mayaga ku muntu witwaga sitaratoni ariko wari umbwiye ko wowe ubwawe wigiraga mu miryango ukajya gukora nketi ukareba uko iyo miryango ibayeho ibyo ngira ngo mubwire ni hari famiye zazaga nk'iz'ibimuga bose ugakora interiviyu ukabona rehanse nyuma z'ukuri cyangwa se ugasanga si iz'ukuri ukazajya adomisire babyitaga vizita adomisire dayeri ukajyayo ariko hari ibindi byarangiraga siholoshomu none se watandukanyaga gute akazi kawe nk'umusosiyari wa gatagara n'akazi kawe nk'umusosiyari wa rezeritrine nuko se pare memuka se pare memu situwasiyo tu sempuroma muri make wari ufite ahantu habiri ukora hatandukanye hatandukanye nk'umwana w'ikimuga w'ikimuga cy'amaguru ababyeyi baramuzanaga akeneye kubagwa akeneye ejo nziva ko akeneye apareyaje ibyo nashoboraga kuvuga ni oke uyu nguyu gatagara iramufite abaganga bose basuzumye bakoze turu babyita ngo ikindi turu cekingi kwa bavuga bati uyu muntu ni uwa gatagara yaba ari uwa gatagara ushobora gusubirayo direkitoma akazabaza byabaga ibyo yaba ari uwa gatagara bagomba guhita bafata direkitoma byabaga ibyo abo bana bandi rero ni indi vore yagewe mu kazi nari mfite ariko katari aka gatagara none mwemezaga mute umwana ugomba gushakirwa umubyeyi mu mahanga mwabikoreraga mu kanama muhuriyemo byemezwaga n'umuntu umwe ku giti cye nka george sirishi byagendaga gute
doke iyo komite imubwira hari serisi sinzi n'undi muntu niba ari rukamba padiri doke hari hari abantu bo mu rwanda domedi na bose kuko umugabo wanjye yari orutopedisite nanjye na serisi ndumva ari umupadiri umupadiri n'umubikira n'umudumande purino ngewe nkavuga ni dore umwana kamunazi jean kamunazi amugaye atya ameze atya ababyeyi bameze gutya la situwasiyo mu rugo imeze ityo papapapapapapa ndabona ari kandida aradopsiyo tukazakora inama bakavuga bati ibi n'ibi n'ibi ibi n'ibi se wo konkire cyangwa se pawo konkire cyangwa se se ya merite beaucoup d'attention idosiye ikazaterera ikameritera attention kugeza igihe izemererwa cyangwa ntiyemerwe uriya musaza se wa kamunazi marceline namubajije impamvu yaretse umwana we kugira ngo ajye i burayi ariko we yambwiye ko yaje gatagara agira ngo umwana we aguma aho ngaho ahige umwuga wazamugirira akamaro mbese reka nkubaze ababyeyi babahaga abana hari impapuro babasinyiraga mufite ku buryo umuntu yazibona absolument sasa ntabwo umwana ashobora kurira ntibishoboka rwose impossible impossible na nyangoma nitungiye mu rugo akahamara imyaka itatu abe iwanjye mu rugo ifare absolument resinye ko nyina yari yarapfuye ise atazwi uwo mbwa bahasi nawe agiye gusinya kuri komine bawe sino ntabwo byakundaga ntabwo minisiteri yari yashoboraga kwemera ko umwana abona redokima se imposible icyo gihe burugumesitiri niwe wemezaga ko umwana agenda niwe niwe wa mbere harya ni ishingiro sinzi na bazi w'ibanze sansa ntabwo umuntu yashoboraga kugenda none amaraporo ibyo bitaga raporo sosiyale zose zakorwaga nawe cyangwa se hari undi wazikoraga ni igihe wazikoraga nta raporo sosiyali n'imwe yasohotse atari wowe wayisinye ntayo mediatrice niwe namuha ntacyo wasinye nta cyemezo cya bene ako kageni raporo sosiyale george serisi yigeze ashyiraho umukono ntabwo byakunda ntabwo komini yashoboraga kumweremerera uti komini ntiyashoboraga kumwemerera No.
marie aimable umurerwa wari ushinzwe imibereho myiza mu ishyirahamwe les eritrine niba hari amaraporo atashyizeho umukono byashobotse bite byagize izihe ngaruka ku bana wari ushinzwe amategeko we yakoze iki kugira ngo uburenganzira bw'abo bana bwubahirizwe tuzabireba mu biganiro bitaha
agasaro kaburaga
mukomeje kumva ijwi ry'amerika mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise metre mediatrice niwe namuha ubu utuye mu birigi aho yavugaga ko yagiye ubugira kabiri ibyumba agiye kuburana mu nkiko kugira ngo abana bave mu rwanda mu buryo bwemejwe n'amategeko yabikoreraga mu ishyirahamwe rezeritrine yari abereye umunyamuryango hari umwe hari umwe numva cyangwa babiri numva twagiye ibyumba urabona hashize imyaka makumyabiri n'itandatu n'irindwi irenga sinakubwira ngo ninde ariko ndumva hari umwe cyangwa babiri twagiye ibyumba icyo gihe ubutegetsi bwaho bw'ibanze bwarakoraga hari bamwe batanze abana babo muri icyo gihe turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ibiri mu rwanda ni igihe kandi icyahoze ari perefegitura ya byumba cyari cyugarijwe n'intambara barwanya umutwe wa fpr inkotanyi zari zaragabye kuri leta y'u rwanda y'icyo gihe icyo gihe hari abanyabyumba benshi bari baravuye mu byabo baba mu nkambi z'impunzi muri iyo perefegitura abantu nk'uko navugaga Kaburaga bamwe mu bari bamaze kumva metre niwe namuha mu kiganiro cy'ubushize bahamagaye ijwi rya Amerika bashakisha abana babo ndakira Anaclet hitayezu wari utuye mu cyahoze ari komini kinyami ubu ni mu karere ka gicumbi mu ntara y'amajyaruguru y'u rwanda ikaze ku ijwi rya amerika murakoze cyane bwana venuste nshimiyimana witabaje ijwi rya amerika kugira ngo tugufashe gushaka umwana wawe wabuze tubwire muri makeya uwo mwana mwatandukanye ryari twatandukanye muri mirongo icyenda na kabiri byagenze gute kugira ngo mutandukane niki cyabatandukanyije twari twaramujyanye kumureresha mu kigo cy'imfubyi muri orusorena yo kuri sosiyare kuri ekoro sosiyare y'ibyumba hanyuma baza kuvuga ko batuboneye umutari wo kumufata hanyuma tujyana gushaka ibyangombwa kuri komine kinyama twajyanye n'ahandi biranga twajyanye kuri komine kibari biranga tujyana yewe no ku rukiko rw'iremezo biranga hanyuma ubu kubera abo babikira nyakamwe twami yigeze kuba umuporofeseri hariya muri sosiyare kubera ko bari baziranye kimwe mu nyakamwe antwani bahita batujyanayo aba ariho byoroha kubona ibyo byangombwa bye uwo nyakamwe antoine yari mu ntoki yari burugumesitiri wa komini kinyama hagarara aho ngaho dusubire inyuma gato uwo mwana kugira ngo mujye kumureresha yari umwana wanyu yari umwana w'undi muntu niki cyatumye uwo mwana mumufata mukemeza kugira ngo mushake umubarerera uwo mwana ni umwana twari twaratoraguye ahantu bita mu rukomo mu rukomo haruguru ya sitasiyo ya esanse ihari hanyuma tumurera igihe kingana n'umwaka n'igice iyo uvuga ngo mwari mwaramutoraguye yari wowe n'umugore wawe ni umudamu wanjye wagiye mu rukomo agiye mu isoko asanga aryamye mu kiraro abantu bakoze kumufata nuko aramuterura aramuzana tujyana twanamujyanye n'ahantu henshi bakaduha n'imfashanyo buhoro buhoro ariko kubera ko yari atwite afite undi ahita abyara n'undi mwana tubura uko tumurera tumujyana muri iki kigo cy'imfubyi icyo kigo cyategekwaga nande cyategekwaga n'umubikira witwaga feri gusireni ubwo urashaka kuvuga ko ari muri abo babikira bo muri notre dame du bon conseil ibyumba niwe wari diregitirise wabo umwana muramumuha mumuhaye se yaramwakiriye arabamurasinya ahantu mwandika ku mwana mumuhaye byagenze gute twaramuhareresheje ntabwo twari tumubahaye twari tugiye kuhamureresha nk'uko n'ubundi bari basanzwe barera n'abandi bana hari abandi bana baharererwaga hanyuma nta nubwo yamazeho igihe kirekire kuko hafite amezi abiri baza kudufata batubwira ngo babonye umuterankunga wamutwara akamujyana baza kubafata abo ni bande baje kubafata abo babikira abo batwikira babafashe babajyanye he babajyanye ibyumba ku ishuri babajyanye mu gipadiri babajyanye kuri komini babajyanye he batujyanye kuri komini aha aho kuri komini mwahakoze iki mwahuye nande n'iki cyakozwe batujyanye kuri komini ya kibari kuri komini kibari badutegeka ko tugomba kumanza gusezerana hanyuma bamuduhayeho n'amafaranga n'igihumbi magana atanu ya kera yo gukoresha ibyangombwa mu gihe turi kubikoresha ubwo kuri komini kibari bari babyanze bavuga tumanze dusezerane hanyuma umudamu wanjye akaba yarakomokaga muri kinyami hanyuma mu gihe turi kwimuza ifishi ye kugira ngo dusezeranire muri kibari abo babikira baragaruka baravuga ngo biri gutinda batujyana kwa nyakamwe aho ngaho atwami wari burugumesitiri wa komini kintu kubera ko yari yarigishije mu ishuri ryabo bari baziranye yari umuporofeseri wabo bari baziranye yabafashije ate kugira ngo uwo mwana agende ni uruhe ruhare yagize yaduhaye ibyo byemezo bya tesitasiyo bituma umwana ava mu rwanda akajya mu kindi gihugu none se ko mutasezeranye umwana yagiye yanditse ku bahe babyeyi ni mwebwe ni wowe anakarita hitayezu yari yanditseho yanditswe kuri nde yanditswe kuri leta kuri burugumesitiri burugumesitiri antoine nyakamwe twebwe turabishingiza inyandiko ntabwo baduhaye bavuze ngo ntibari kugendana nabo hanyuma bivuye aho ngaho twagiye kuri perefegitire ushinzwe imibereho myiza y'abaturage abatumaho abatumaho abo babikira abo babikira twari twagiranye amasezerano twagiyeyo no kugira ngo badufashanye bajyane n'amafoto yacu aho ngaho intambara ihita itera muri icyenda kabiri abantu barahunga bose nabo n'abo bandikira bahungira i kigali icyo gihe nuko ntitwongera kubonana kuvugwa mbwira Emmanuel w'imana hari ubumuga bwihariye yari afite cyangwa se yari umwana uteye nk'abandi umeze neza yewe yari umwana ahubwo natwe mwaje neza buri twari tumubahaye twari dushaka hari no kuba twamwigariza nuko bahita bamujyana vuba vuba yari mwiza ku buryo bwose none nyuma y'imyaka yose nubwo bwose nibwira ko wagerageje no kumushakira n'ahandi kubera iki wahisemo kwegera ijwi ry'amerika kugira ngo rigufashe maze kumva ikiganiro mwagiranye n'umudamu ngo wari umuntu ushinzwe gukora ibyangombwa yari mu metero hari
ni metero mediatrice niwe namuha niwe namuha yavuze ko hari abana babiri b'ibyumba ngo yaba yaraje gukorera gushakiraho ibyangombwa reka ko byaba muri ubwo buryo abana hari washakisha gutyo wenda n'iwacu yaba arimo kuko twahoraga tubisaba tusaba imana ngo turebe ko yagira icyo yatwereka ariko se abo babikira bamujyana bigeze bababwira ko bamujyanye mu bubirigi rwose turi aho ngaho batubwiye ko ari muri belgique bamujyana niyo mpamvu ubona nakomeje numva ko n'ubundi yaba mu bubirigi ngakomeza bwishyiramo mu mutwe na n'uyu munsi mbese agasaro kabonetse rwose umuntu ya
tuzakomeza tugashake ndetse n'abumva ijwi ry'amerika ba dufashe dushake ako gasaro kaburaga emmanuel uwimana wavuye mu rwanda muri mirongo icyenda na kabiri abifashijwemo n'ababikira bo mu kigo notre dame du bon conseil cy'ibyumba nubwo bwose yavuye mu rwanda akiri mutoya akaba ashobora kuba atavuga ikinyarwanda fata aka kanya umubwire ikikuri ku mutima abatuye mu bubirigi bumva ijwi rya amerika nibabwumva ndahamya ko bazabumugezaho mwana wawe uw'inama rwose turagukeneye turashaka kumva niba ukiriho uburyo uriho turashaka kumenya amakuru yawe rwose mwana wanjye ndagira ngo imana itumye rwose tubona uko twavugana nawe tumubonye twanezerwa tukanezerwa cyane tugashima imana anakete hita yezu urakoze cyane kuba waje udusanga ukatwitabaza utwizeye kano kanya waduhaye ni ingirakamaro urakoze cyane imana ibaha umugisha cyane
agasaro kaburaga
bamwe mu bana babaga mu kigo cy'ishyirahamwe reseritine cyari mu cyahoze ari komini sake mu cyahoze ari perefegitura ya kibungo ubu ni mu karere ka ngoma intara y'uburasirazuba bw'u rwanda bahavanywe ku itariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine n'abasirikare b'ababirigi bageze i buruseli mu gitondo ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa kane mirongo cyenda na kane muri muri abo bana harimo Lucy Ingabire bitaga madamu tumaze amezi dushakisha abari mu Bubiligi mwumva ijwi ry'Amerika niba hari uzi aho Lucy Ingabire aherereye azatwongerere amakuru ku yo dufite tumuhuze vuba na musaza we Thierry Hitimana tugume gato mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane muri uwo mwaka wa mirongo cyenda na kane kuva mu kwezi kwa kane abana benshi batandukanye n'ababyeyi muri aka kanya ndakira beatrice mukamurindwa mu minsi umunani azaba yujuje imyaka makumyabiri n'irindwi atandukanye n'ibibondo bye nawe yitabaje ijwi rya amerika tumuhaye ikaze urakoze venuse nanjye ndagushimiye kwemera kumufasha gushakisha abo bana kuko ni urugendo mazemo igihe kandi rutoroshye nk'uko ubizi abana mu by'ukuri jenoside igihe yabaye ntari mu rwanda nari imaze icyumweru n'iminsi nk'itatu nje mu bubirigi ubwo rero kubera ko hari ibiruhuko bya pasika abana nabohereje mu mayaga muri komine ntyazo hari santire do sante musaza wanjye Theodore Mutabazi yakoragamo twari twasezeranye ko ibiruhuko nibirangira ko njye nashakaga kumara ukwezi mu Bubiligi azafata konje akabajyana i Kigali bagasubira mu ishuri ntabwo rero jenoside yabaye turi kumwe mu by'ukuri baheruka mbere yayo none se muri uko kwezi kwa kane wigeze ugerageza guhamagara kugira ngo umenye aho bashobora kuba baherereye twarageregeje uko dushoboye kose turahamagara twabanje guhamagara mu baturanyi i kigali dushaka umuntu twatuma kuko kunyenzi nta telefone zari ziriyo nako ni mu giturage hose no mu mujyi ntabwo ariko bose babaga bazifite batubwira ko ibintu bikomeye rwose nta muntu ushobora kubasha kugerayo tugerageza gushakisha abantu bari bifite bo muri kariya gace bahafite nk'amazu ngo twumve niba hari amatelefone baba bafiteyo biratunanira hasigaye turavuga tutereka dutegereze nta kundi nta nkuru twabashije kumenya mu kwezi kwa kane nyuma yaho se mwigeze hari ikintu mumenya cy'ukuntu yaba musaza wawe yaba n'abo bana bari bamusigiye niba barashoboye kuva ku ruyenzi n'aho bagiye bagana bahunga
nyuma yaho ubwo nyine twategereje ko jenoside irangira umugabo wanjye rero yahise ajya mu rwanda kureba uko byagenze kubera ko ngewe viza yanjye yari yarangiye kandi nta nta gahunda nari ifite numvaga ntashaka gusubira mu rwanda iyo ngenda sinari kubasha kugaruka ubwo rero we kubera ko yari afite viza y'ubunyeshuri yagiyeyo arashakisha abura amakuru na makeya yamenya usibye ko ubwo nyine utabonye nyine ntawe ahari gusa umwana yabashije kubona n'uwa musaza wanjye musaza wanjye nawe yari afite abana batatu ariko bato ku banjye ubu wabonetse rero ni umuto cyane wari ufite amezi cumi n'umunani mu kwa kane muri mirongo icyenda na kane yaramubonye aranamuzana abandi bose kugeza ubu twarashakishije narashakishije narabajije nta muntu urambwira ngo barapfuye nta muntu urambwira ngo bariho nuko mpera mu gati gutya fata aka kanya ubwire abumva ijwi rya amerika umwirondoro w'abana bawe ntihabura ubumva akabamenya nabo bakwiyumva bakamenya ko bashaka abana bawe bitwaga gute umuhungu niwe wari imfura ni mudacumura alain flavien yari afite agasino ka picu niko abenshi bazimo bo twabanaga i kigali yari hafi kugira imyaka cumi n'itatu uwamukurikiraga ngwino ndebe yarine yari hafi nawe kugira imyaka cumi n'umwe umuto wa se rwagasana na de we yari amaze kuzuza imyaka icyenda hakaba ariko n'abandi sengeneza banjye nubwo abana ba teodore mutabazi nabo tutamenya amaherezo yabo mukuru yari afite imyaka umunani uwineza alice yaravutse mu kwa kabiri muri mirongo inani n'umunani umuto umuhoza mutabazi marie noel bitaga ku bwayo nkeka ko anariho niryo ryonyine yaba azi kuko ayandi bayamuhamagaraga yari amaze kugira imyaka itatu
agasaro kaburaga
wambwiraga mu kanya y'uko se w'abana agiye mu rwanda kubashaka akabona akantu na kamwe kari kashoboye kurokoka amakuru umugabo wawe yakubwiye n'ayahe
amakuru yambwiye ni uko bari bageze aho bajya mu cyanya cy'inka muri za risonga hanyuma rero baza guhunga bagana ku burundi ariko mu guhunga nta nta mbese abo yabashije kubonana nabo bamubwiraga ko Theodore baramubonaga ari kumwe n'abana harimo n'abakuru byagaragaraga ko bose atarabe ariko nta igihe cyo guhunga kigeze babaye nk'abacitsemo gikuba nta wamenye ngo uyu nguyu yanyuze iyi nzira uyu nguyu yanyuze iyi nzira usibye ko abenshi ababasha baganaga muri za komine muyaga ni ukuvuga abaciye mu kibaya cya kikiri kiri ni ahantu hahingwaga umuceri hari benshi bahazi bakomeza muri iyo misozi baza gutunguka za mbogo za ramba mbese muri komine muyaga mbese ariko inzira yabaye iyo ngiyo usibye ko burya abantu benshi iyo bahunga ntabwo uba yatekereza umwe anyura aho undi akanyura aho undi akanyura aha ntibaza ko hari n'abari muri icyo giturage bahagumye ntabwo nzi neza gusitina rero umuntu yafata n'iyo ngiyo igana komine muyaga ya kera abambutse barusikiye muri nteka ku buryo wigeze unyarukira mu burundi gushakisha kugira ngo urebe niba hatari umubyeyi waba warabakiriye hakurya iyo ngiyo ntabwo agenda agiyeyo ariko hari mubyara wanjye wigeze kujyayo wajyanye n'undi muneve jenoside ikirangira barajya mu nkambi barashakisha nta muntu babashije kubona nta n'amakuru yandi babashije kubona ariko bari bagiyeyo
hari indi miryango itanga ubufasha wigeze witabaza muri iki gihe cyose kugira ngo igufashe gushaka aba bana
nicyo kintu cya mbere umuntu akora umugabo wanjye mbere yo kuva mu rwanda yari yakoresheje yari yagiye kwiyandikisha muri croix rouge nyine ashakisha y'i kigali hanyuma na hano nanjye narabikoze muri croix rouge ya hano ariko sinzi ntabwo nshaka kubatera ibuye ariko ntabwo nzi uko babigenza kuko ntibahakanira umuntu ntibamubwira bati twababonye aha n'aha nyuma yaho nyuma y'igihe umuntu yarambwiye ati komeza ugende ubaze ubaze aho bigeze ndagenda nsanga birasa nkaho nta n'amadosiye ahari bagifite bakakubwira ngo ngira wandike ngiye muri serivisi ya teresingi barambwira ngo ngo abantu batazi ngo aho bari bari ngo nyuma ya mirongo icyenda na gatandatu ngo abo ntibabashaka ngo nta bushobozi bafite bwo kubabona hari ikindi gihe nagiye i burundi ariko nyuma nyuma cyane kuko abantu bari bambwiye batujye hariya kwa magi barankitse hagana kuri tanzania badafite ukuntu akorana n'uturere twinshi hari abana bavuye mu rwanda nawe aba yarakiriye iyo ngewe ndi bujumbura nafatiyeho umwanya njya mu cyitwa erc njyayo rero ndangoresha banyakira neza rwose nari noherejwe n'umuntu wo muri hcr burundi bujumbura bafata amakuru yose nuzuza impapuro zose noneho bati rwose tuzagushakira igisubizo muri tanzania dufite amashami hehe dufite amashami kandi nibyo koko ndategereza ko bazanyandikira bazagera bigeze aho ndabandikira ntibasubiza ndatelefona telefone zarahendaga cyane watsapu yoroheje ibintu nuko barambwira ngo ngo ngo nzongere ngo ngo ngo mbyuzuze ngo mbibahe ngo dokima bara ngo dosiye barayibuze numva nyine ndavuga ese umuntu yakubwira ngo yabuze dosiye nk'iyo ngiyo ni nkaho wavuga uti ngusigiye abana banjye ubambishire wagaruka akakubwira ati sinamenye uko byagenze nanjye se numva ko ntabwo nta buseriye babishyiramo ndabyihorera ariko cyane cyane cyari cyangiranye i burundi hamya twari nari nabonye hano mu gitaramo nari nakoresheje cy'umurundikazi wakoze mu nkambi muri tanzania noneho arambwira ati igihe cyo guhunguka ati ibyo rwose ni ibintu nihagarariyeho ati deja mu nkambi imiryango yafataga abana ikabiyandikishaho bakaba batanu batandatu bitwa ko ari ababo ariko mu by'ukuri ari nko kugira ngo babashe kubona iposho rihagije bajya gutaha bagakomeza nanone bakabaha impambi ingana n'uko umuryango ungana ngo bagera ku mipaka bakaba bamaze kurenga aho babaha ibyo bagomba kubaha ngo bakababwira bati mugende ntacyo dupfana namwe twabanaga gutyo gusa ariko nta kintu dupfana nyine ukumva nk'umubyeyi ugahita wibaza uti yenda harimo umwana wanjye harimo uw'umuturanyi harimo uw'umuvandimwe ukibaza rero ko ubwo ngubwo ku mipaka hose hanyanyagiye utwo twana twirirwa tuzerera twitwa twa mayibobo kandi byose byaratewe n'abari babakiriye numvaga nshaka kumenya niba nk'iyo hasere nk'iyo yerese batakora ikintu ku buryo nibura bagerageza kumenya imiryango yavuye mu nkambi bari byinjiye ari bangahe bakareba noneho bari kumwe ari bangahe bamenye nibura abari aho ngaho bangara kuko usanga ahenshi bambaze bambaza ngo ese ngukeka ko muri bangahe bari muri icyo kibazo ese ukeka ko ibiki biki
agasaro kaburaga
unyemerere nkubaze wagiye hirya no hino ushakisha abana bawe wifashishije imiryango mpuzamahanga inyuranye nk'uko wabivugaga mu kanya ariko simbwira kubera iki wahisemo noneho kuza ku ijwi ry'amerika ni iki wizera ko tuzagufasha kurusha abandi ni ukuvuga ngo ubundi nanjye nakomezaga kuvuga hose nagiye ngenda nahavanaga nk'umwanzuro ko ingo ziri nk'uko nabivugaga kuri iyo mipaka y'i Burundi ndetse no muri congo ubwo nagiyeyo nahavanye ubuhamya y'uko hari abana b'abanyarwanda bari mu ngo hafi y'ingo za goma za masisi zarimo abana b'abanyarwanda badafite ahantu na hamwe handitse birirwa bakora akazi nyine kabonetse kose noneho mu byifuzo cyane abantu waba ikintu gituma nzenguruka izo ngo zose waba ikintu gituma nzenguruka iyo misozi yose ariko urumva nubwo nagira ubushobozi bw'amafaranga ndashaka kuvuga ugiye ku giti cyanjye sinabishobora kubera ko nzi ku ijwi rya amerika hari radiyo yumvikana ahantu hatari hakeya kandi abantu benshi bayitega amatwi cyane cyane iyo mutangije ibiganiro nk'ibi ngibi abantu benshi iyo randevu ntibacika nkavuga rero ni rwa rugendo ntabashe gukora n'amaguru ntajyaga no kuzarangiza hari igihe byashoboka imana ibishatse y'uko ijwi rya amerika ryangerera muri izo ngo zose ufite amakuru akaba yayaduha niba ari ngwino ndebe akumva niba na deje rwagasana akumva niba alain flavien mudacumura kumva babwire icyo ushaka kubabwira muri kano kanya niba bakumva baramutse banyumva icyo nababwira ni ukubona ni bana banjye rwose aho muri hose mukomeze mukomere sinigeze na rimwe sinzira sinigeze na rimwe ngira ikindi kintu nkora kuva naburana namwe narashakishije nacuritse imisozi ncurura indi na n'ubu ngubu nta nta bundi buzima nagira ntari kumwe namwe cyangwa ntaramenya amakuru y'uko byabagendekeye rero ubwo ngubwo namwe bishobotse aho mwaba muri hose uko mwaba muri ho kose mubashije kugira umuntu mugana genda ntibyaborohera ariko mukoresha ubwenge bwose nzi yuko niba atari kubera amahano yabaye n'ingaruka zishobora kubagiraho ubundi nzi ko mwari muzi ubwenge nubwo mwari bato ubwo rero ibibondo byanjye rwose ndabinginga kugira ngo niba hari ukiriho arebe uko yatuma arebe uwo yagana arebe uwo yakwinginga kugira ngo tumenye uko ibyanyu byabagendekeye bibaye ngombwa mwashaka uko muvugana n'ijwi rya amerika cyangwa wabagerezaho ubutumwa hari amahirwe menshi y'uko abantu benshi bumva ijwi rya amerika hataburamo n'umwe wemera kubafasha kubasha kugezayo ubutumwa bwanyu madamu beatrice mukamurindwa ndagushimiye cyane kandi ngukomeza ngushimiye kano kanya wahaye ijwi rya amerika no kuba utwizera tuzakomeza tugutumire muri kino kiganiro tugufasha uko dushoboye gushaka abo bana bawe urakoze cyane venuste nanjye ndanezerewe ubwo nibyeho kubashimira kubera ko ubutumwa nk'ubu ngubu baravuga mu kinyarwanda ngo uwanga gutenguha atuma mukuru ubwo rero mu maradiyo yumva n'abanyarwanda ndahamya nkomeje ko iri mu zumvikana cyane ubutumwa bugeze aho bwari bukwiye kugera urakoze
agasaro kaburaga
kabonetse
agasaro kaburaga kabonetse hashize imyaka makumyabiri n'icyenda fesito gatarabibwa utuye mu cyahoze ari komini nyabisindu mu mudugudu wa kigarama atandukanye n'umwana we marceline kamunazi dore ubutumwa yampaye asaba kuzabumuhera umukobwa we ndamutse mubonye ni ukumuhumuriza ukamubwira ko ababyeyi be bagihari ndetse n'abavandimwe bahari turamukunda byo birarenze cyane nawe bikubwiye yuko namwitiriye nyogokuru kandi nyogokuru yarankundaga mbona ko n'uwo mwana rero iryo zina ritagomba kugenda gutyo gusa nanjye mwitira nyogokuru yarankundaga nanjye umwana ndamukunda nyuma y'amezi arenga abiri mushaka naramubonye nk'uko nabibasezeranije mutega amatwi ikiganiro twagiranye mumfashe kumwakira
alo
alo Oui.
mbese ni wowe marceline kamunazi Euh, oui, mais ça Yego.
fait ariko longtemps qu'on hashize peut comme iminsi ça.
myinshi ntawe nita ayo mazina ninde tuvugana Marceline François.
marceline françois
Effectivement, j'ai porté.
bityo le nom koko Kamunazi, iryo zina oui.
kamunazi ryari iryanjye murakoze nitwa venuste nshimiyimana mpamagaye ndi kuri radiyo ijwi ry'amerika mbahamagaye kubera ko mfite ubutumwa nshaka kubagezaho Oui.
Eh, ngufitiye ubutumwa nahawe n'ababyeyi bawe bari mu rwanda Mes parents.
ababyeyi banjye yego ababyeyi bawe
Euh, j'ai été adoptée. euh, eh, ariko nabonye abandi babyeyi nkiri muto donc, euh, j'ai plus du tout de nouvelles. euh, niyo mpamvu nta makuru mfite
nta makuru ufite y'ababyeyi bawe ben, j'ai des parents ici euh, en Ben, Belgique.
ababyeyi hano mu bubirigi
ufite ababyeyi mu birigi ariko ufite n'ababyeyi bandi mu rwanda mbese eh, wari uzi ko ufite ababyeyi mu rwanda Euh, oui, je sais que je suis née au Rwanda, D'accord.
oui.
nzi Que neza mes ko parents, navukiye mu euh, rwanda ko ababyeyi banjye euh, m'ont- ba- bajyanye mu kigo m'ont dans un cyerekeye orphelinat.
hanyuma nkaza guhabwa abandi babyeyi Et puis, bamvanye mu j'ai été kigo adoptée de Oui.
là-bas.
Mhm.
Mais j'ai ariko trop peu de souvenirs parce que j'étais ndibuka petite.
neza kubera ko nari nkiri muto cyane Eh, ngiye kukwibutsa utuntu tumwe two mu buto bwawe eh, nkubwire ukuntu wageze muri icyo kigo cy'imfubyi eh, papa wawe waduhaye uburenganzira bwo kumufasha ku kugushaka yitwa fesito gatarabibwa yatubwiye ko eh, yaguhaye umuntu wari gatagara mu kigo gifasha abana bafite ubumuga kubera ko yizeraga ko wakwiga umwuga wazagufasha mu buzima eh, kandi ko kuva yakujyana akagusigayo atigeze yongera kumenya amakuru yawe Moi, j'étais aux Érythrines.
ariko jewe nari mu kigo cya lezaretrine
ariko we yatubwiye ko atariho yifuzaga kukujyana Eh, yari yifuje ko wajya mu kigo eh, cyakira abana bafite ubumuga kigatagara kubera ko eh, niko yabimbwiye ngo wari ufite ubumuga ku kiganza cy'ibumoso ariko unyihanganire kukubaza byinshi wambwira niba ari wowe rwose eh, kamunazi nashakaga eh, kandi maze kukubwira ibimuranga ku mubiri
Euh, oui, je- j'ai euh, effectivement une, euh, une absence Bien.
euh, congénitale de nibyo trois doigts.
mfite ubumuga ku kiganza cy'ibumoso uko navukanye Alors, intoki j'avais ebyiri gusa euh, le nom et- nari mfite izina rya papa n'irya mama Ah, de ma maman, ayo mazina ahuye n'ayo wambwiye Ah.
kamunazi rero qui sont Ni bien izina sur ryanjye mon- bwite de- nitwaga igihe nagereye mu bubirigi et, et Kamunazi à mon nom de famille euh, avec lequel je suis arrivée en Belgique. Oui.
uko bivuze rero ndemeza ko uri umukobwa wa fesito gatarabibwa utuye mu rwanda umubyeyi umaze imyaka makumyabiri n'icyenda ashaka kumenya aho uherereye uzakirana ibyishimo kukiriho n'ibyishimo bikomeye pe
C'est c'est fou parce que birarenze
En fait, kuko
euh, on m'a toujours dit le contraire.
bari mais baramuhinduka nk'ibintu bityo je sais pas, au fond de moi, Ah, j'avais il faut- toujours. euh, imbizi rero nakomeje kwizera ko bakiriho C'était toujours vivant.
kubera ko bakubwiraga ko bashobora kuba barapfuye
Bah, et qu'en fait, à, à cause du génocide, Ah oui, voilà, certainement oui, oui, oui.
qu'ils Oui, la ne sont plus, génocide, euh, de ce monde.
ko nta kabuza batakiri kuri Et, ibi euh, bari baramubwiye on ko m'a bien dit qu'il alors, m'a oui, pas bah, abandonné, bah, donc je- je urumva pensais rero jamais que ko numvaga batakinshakisha je recherche après moi de toute façon.
oya oya oya ntabwo aribyo papa wawe yambwiye yasubiriyemo kenshi ko ari we ku bwende bwe wibaje ikigo cya gatagara niba cyakwakira kugira ngo ujye kwiga umwuga kandi ko yasubiyeyo agiye kugusura eh, ko icyo gihe aribwo yabwiwe ko wagiye mu bubirigi ugahabwa abandi babyeyi bashya
Ça fait euh, uko biri émotionnellement, Euh, c'est- biranshimishije cyane Mais c'est waouh! Parce Mhm.
que. euh, c'est- c'est- Kuko c'est presque ce nicyo que kintu j'ai ntari toujours ntegereje rêvé, en fait, kumva.
d'entendre. C'est. euh, c'est un homme courageux. C'est- ni umugabo w'intwari Je, je suis fière ufite ishema euh, parce que. je suis kubera ko aho devenue, euh, ugeze je pense Ouais, quelqu'un ok.
grâce à lui, grâce à eux.
nibo bikesha Et, euh, et je suis en bonne santé.
meze neza C'est euh, nta burwayi
quelle chance.
ni amahirwe
Après euh, autant d'années, euh, nyuma y'imyaka ingana itya entendre ce genre de kubona nouvelles.
amakuru meza nk'aya Et euh, euh, donc en fait, muri je make comprends bien que niba vous êtes en mbyumva contact neza avec eux.
uvugana nabo nibyo mvugana kenshi na papa wawe kubera ko yaramfashije cyane kugira ngo nshobore kukugeraho uzi ko yari yarambwiye ati rwose nubona umukobwa wanjye uzamubwire ko mukunda kandi ko atari jyenyine umukunda ko twese tumukunda ndakubwiza ukuri ntewe ishema no kuba nshohoje ubutumwa Eh, papa wawe aragukunda cyane kandi n'umuryango wawe wose uragukunda
C'est. Je suis. euh, c'est c'est comme ndumva ari nk'umutwaro nk'uyu enlever de tout mon corps d'un coup. C'est. En tout cas, si vous, si vous l'avez là, bien, bientôt, uko biri kose est-ce que vous Moi, pouvez me la dire plus boucle que à la je lui en voir.
veux pas mbese ushobora kuzamwumvirira ko ntamurakariye yego ubutumwa bwawe nzabutanga
Et que c'est à héros de uzamubwire papa ko ari umupapa w'intwari que j'aimerais pouvoir suivre euh, cet Iki exemple de cyampa ténacité et nkazamukurikiza de force mu kugira euh, ubwizige dont il- n'imbaraga dont il a fait n'ubwo bwose preuve, euh, bitoroshye akaba ataracitse intege iyi myaka yose oh Et, euh, Mbese waba ufite amakuru yabo donc vous avez des Ntawe nouvelles au urwaye niveau de leur santé et bameze neza cyane rwose nta kibazo bafite cy'ubuzima na mama wawe turavugana ameze neza n'abavandimwe bawe turavugana bose bameze neza Ah, j'ai des frères et sœurs oh mfite abavandimwe yego ufite abavandimwe ndumva ufite basaza bawe batatu bakuru bawe babiri na murumuna wawe umwe Oh Oui, oui, oui. tu- ugomba tu dois kuba être la uri uwa personne- kane mu bana barindwi
Et donc, tout le monde a survécu urashaka kumbwira ko bose barokotse ku bushake bw'imana bararokotse igitangaza Quelqu'un me bénit là au-dessus.
imana iri mu ijuru iri kumwe nanjye Ben, en tout cas, un tout, tout grand merci euh, uko biri kose de m'avoir apporté euh, ndagushimiye kuba wanzaniye cette, cette ubutumwa nouvelle. C'est c'est même pas Grand une nouvelle, regard au c'est- c'est birarenze c'est plus- c'est bien plus que ça.
uhinduriye c'est- ubuzima C'est du renouveau en fait.
nzabashyira inkuru nziza ko nakubonye hari icyo wifuza se kubantumaho
que je les aime beaucoup et que uzaba wambwiye ko mbakunda cyane kandi ko nifuza cyane kumenyana nabo nkababona bose nkamenya aho nkomoka uzababwire ko mfite ishema ryo kuba umwe kuba umwe mu bana b'uwo muryango
Je suis fière et honorée de faire partie de cette famille pour qui je n'ai aucun reproche, surtout pour mon papa.
nta kintu na kimwe mbagayira cyane cyane papa wanjye ntabwo namurakariye nashimishijwe no kumva ko umubyeyi yemera kwitandukanya n'umwana amushakira ikintu nubwo bwose bitangira atari yifuje ko nza mu buriri kubera ko birakomeye kwitandukanya n'umwana wabyaye ndishimye cyane ntegereje kuzajya kubasura nkababona
na hano ku ijwi ry'amerika dufite ibyishimo n'ishema ryo kuba tubaye umuhuza n'ibyishimo ku bana bose bashakisha ababyeyi batandukanye nabo no ku babyeyi bose bo mu isi bashakisha abana babo ubutumwa umpaye nzabushyikiriza ababyeyi bawe naho ubutaha
ndagushimiye cyane hari abana benshi bakeneye ko mubafasha ni mwebwe dukorera murakoze mugire umugoroba mwiza
umugoroba mwiza
agasaro kaburaga kabonetse
nk'uko umugani w'ikinyarwanda ubivuga ngo uwanga gutenguhwa atuma mukuru nahishe mpamagara fesito gatarabibwa ndetse n'umufasha we mbabwira ko nabonye umwana wawe wi ni muzehe gatarabibwa
yego muzehe gatarabibwa wiriweho ni venusite nshimimana hano ku ijwi rya amerika nyiri neza wiriwe wiriwe ubutumwa wari wampaye nagira ngo nkubwire ko nabusohoje nari ngufitiye inkuru nziza ni ukuri rwose tuteze amatwi nari ngufitiye inkuru nziza umwana wawe kamunazi marceline naramubonye ni ukuri rwose rero ashimwe rwose kandi guhumuriza yego unezerewe cyane kuko utubwira inkuru nziza iteye uko nguko uzi ko wari wambwiye ngo nimubona nzamubwire ko umukunda narabimubwiye nawe arambwira ngo arabakunda cyane imana ishimwe cyane rwose kumukunda byo ndamukunda kuba nongeye kumwumva ni ibintu bikomeye cyane urumva ko yabonetse none uwo mufasha wawe nyina umubyara ari hafi kugira ngo nawe umumpe mubwire iyo nkuru umufasha wanjye rwose mukashyaka alphonsine ari nawe nyina w'umwana turi kumwe rwose reka muguhe
murakoze yego ndakumva amakuru yanyu mubyeyi byashimye imana rwose nagira ngo mbabwire ko umukobwa wanyu mariceline mwari mwasabye kubafasha gushakisha namubonye arabasuhuza ameze neza
imana ihabwa icyubahiro rwose ibafashe kwishimana natwe
muzehe gatarabibwa umukobwa wawe marceline yambwiye yuko yifuza kuzababona mukaganira ni ukuri rwose natwe turabyifuza
ngaho rero mukomere kandi mugire umunsi mwiza umva nyakubahwa rwose mugize neza namwe mukomere kandi imana ikomeje kuba mu ruhande rwanyu nagira ngo munyeme akanya gatoya nshimire ijwi rya amerika ryadufashije muri iki gikorwa cyo gushakisha imana kugeza tumubonye urakoze nawe kandi umunsi mwiza ni ukuri rwose kuri twese umunsi mwiza
agasaro kaburaga kabonetse
mu kiganiro gitaha nzahuza marceline kamunazi n'ababyeyi be n'umuryango we abantu bose bamfashije kumugeraho barimo metre mediatrice niwe namuha marie aimable umurerwa n'abandi batashatse ko mbavuga amazina mweshe abafite umutima wa kimuntu n'uwa kibyeyi mweshe abafite amakuru kuri emmanuel uwimana lucie ingabire alain flavien mudacumuha nadeje uwase rwagasana na aline ngwino ndebe nimuyaduhe agasaro kaburaga mudufashe kugashaka hamwe na carole gusberg wungira inama muri iki kiganiro mbifurije amahoro mwari kumwe na venuste nshimiyimana
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga